iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu bwakeye neza muri uganda muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora y'ikisoro mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe leta y'u burundi ishobora guta muri yombi abayoboke ba agaton rwasa bagomba tubagabisha tubamenyesha yuko ibyo bariko barakora ari ibyaha kandi ko ibyo byaha bigiye gutohozwa ko neza kugira ngo bafatwe hanyuma amategeko akurikizwe pierre nkurikiye ni umuvugizi wa minisiteri y'umutekano mu burundi mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika iri hafi cyane kwagurira imiyoboro yayo ya fm mu burengerazuba bw'igihugu muri tanzania abana barenga ibihumbi bitandatu bataye amashuri mu nkambi y'impunzi ya nduta amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma yayo hirya no hino ku isi tugezwaho na diane ninazwe ikaze muri kumwe na thomas kamirindi
amakuru yacu tuyahereye ku mugabane wa afurika umugujejwe gusuzuma ibyavuye mu matora muri senegal wemeje ko basiro dioma yefaye hari wegukanye intsinzi mu matora ya perezida w'ico gihugu dioma yaronse amajwi mirongo itanu nane n'ibice mirongo ibiri n'umunani ku ijana amaduba yari yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi haza ubwa kabiri n'amajwi mirongo itatu n'atanu n'uduce mirongo irindwi n'icenda ku ijana wa gatatu nawe yaserukiye umugambwe w'ubumwe n'ubwiyunge yaronse amajwi abiri n'ibice umunani ku ijana intsinzi ya diomaye faye yagiye mu matora inyuma y'iminsi igera kuri icumi avuye mu gasho hasigaye ko yemezwa rero n'abagize umurwi ujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro rya senegal kugira ngo ibe ntabanduka abagize uwo murwi bakaramuka bemeje intsinzi yiwe buzaba bubaye ubwa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi atsinze amatora ku nshuro ya mbere kuva senegal yikukira mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu ubundi kugira ngo uwo murwi wanke intsinzi y'utahukanye amajwi menshi ni uko haba hagize uwitwara yanka ibiharuro byatangaje n'umurwi utunganya amatora kuri ino nshuro ariko abagiye mu matora bose barimo umugambwe uri ku butegetsi barakeje basiho diomaye faye bemeza ko ari wenyine intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu wa senegal abasesanguzi bakaba bavuze ko kubona atamananiza yabayeho mu byo kwemeza intsinzi ya diomaye bizotuma uguhererekanya ubutegetsi hagati yawe na makisale byihuta gusumba uko vyari kuba diomaye faye afise imyaka mirongo ine n'ine niyamara kurahira nka perezida wa gatanu wa senegal azoba indongozi ya mbere itwaye ico gihugu ku myaka mike tukivuga ku vyino nkuru perezida wa amerika joe biden yakeje basiru diomaye faye itangazo ryiwe rigira riti ndakeje basiru diomaye faye kandi nifurije ivyiza abanyagihugu ba senegal berekanye ko uburenganzira bwo gutora no guha agaciro amajwi y'abatoye bikiri umushinge wa demokarasi yuzuye biden yabandanije yandika ko mu kiringo kirenga imyaka mirongo itandatu senegal na amerika vyakoranye imigambi itandukanye irimwo kugwaniriza hamwe abakora iterabwoba guteza imbere imirire myiza kurwanya ihindagurika ry'ibihe kurwanya ibiturire n'ibindi biden muri iryo tangazo ati mu myaka iri imbere ndizera ko tuzokomeza uwo mugenzo wo gukorana kugira ngo haboneke kazoza keza gatekanye kuri bose mu bategetsi bo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika nabo bamaze gukeza basiru diomaye faye harimo perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ku rubuga rwiwe rwa x yanditse agira ati ndakeje basiru diomaye faye ku ntsinzi nziza yaronse ndakeje abanyagihugu ba senegal beretse amakungu ko demokarasi y'igihugu cabo itajegajega uburundi bwemeye kuzokorana nawe muri manda yiwe yose perezida w'u rwanda paul kagame nawe nyene yamukejeje ku rubuga rwiwe rwa x yavuze ati ndakeje basiru diomaye faye intsinzi yiwe yerekanye icizere abanyagihugu bamufitiye ndakeje abanyagihugu ba senegal ku itunganywa ry'amatora atekanye bakoze nishimiye ko ugukorana hagati y'ibihugu vyacu kuzobandanya gukomera amerika yoba igiye gutahukana abasirikare bayo bari muri niger ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu bwatangaje no makuru buvuga ko amerika vuba izokwerekana ingene yipfuza ko ibikorwa vyo kuvana abasirikare bayo muri ico gihugu vyogenda biciye mu itangazo ubwo bushikiranganji bwavuze ko kathleen fitzgibbon aserukira amerika muri niger yabonanye na general muhammadu tumba atwara ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati baraganira kuri ino ngingo niger ivuga ko madamu wa fitzgibbon yabwiye general tumba ko amerika yafashe nka nkama ingingo yayo isaba ko amasezerano yemerera abasirikare ba amerika kuba ku butaka bwayo asamburwa niger iheruka kwiyamiriza ayo masezerano yasinywe hagati yayo na amerika mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ivuga ko ari amasezerano atayabayemwo ubwumvikane bw'impande zose niger ikabandanya kuvuga ko umugambi usambura ayo masezerano ariko uzobwirizwa kumvikanwa ko n'impande zose Matthew Miller avugira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu yanse kugira ico avuga ku itangazo rya Niger avuga ko gushika ubu muri rusangi amasezerano yemerera ingabo za Amerika kuba ku butaka bwa Niger akimeze uko yari asanzwe. Miller abandanya kuvuga ko Amerika yavuganye n'abategetsi ba Niger ibasaba umuco gutyo ko kugira ico avuze ku bikiri mu biganiro ataco vyokungura. Niger ivuze ko habaye umubonano na ambasaderi wa Amerika inyuma y'umunsi umwe gusa General Abdulhaman Tiani atwara Niger vimfata kibanza akoranye ikiganiro kuri telefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin abategetsi babiri bayaze ku kungene bokomeza gufashanya mu by'umutekano amerika muri niger ihafise ingabo zirenga igihumbi zagiye gufasha kurwanya abakora iterabwoba mu karere ka sahel hose izo ngabo zifise ikambi ikomeye irahitwa agadez ni mu buraruko bwa niger abasirikare ba amerika bakava muri niger bazaba bakurikiye rero ab'ubufaransa baheruka kuva muri ico gihugu ku busabe bw'abasirikare batembagaje ubutegetsi ijwi rya amerika tubandanirize muri hayiti yateye intambwe mu nzira iganisha ku ishirwaho ry'inzego mfatakibanza umugwi w'abazotwara vy'imfatakibanza ico gihugu mu kurindira ko haba amatora akaba ari nawo ujejwe kuzogena umushikiranganji wa mbere wasohoye itangazo ryawo rya mbere kuva abawugize bagenywe ibikorwa vy'abagize uwo murwi vyari bimaze imisi ataho bija mu itangazo ryabo bavuze ko bo n'uwo bazokwizera nk'umushikiranganji wa mbere biteguriye guhoza abanyagihugu ba hayiti bari mu co bise umubabaro ntangere batewe n'urukurikirane rw'intwaro mbi itigeze ibitaho abawugize bemeye kugarukana byihutirwa umutekano na demokarasi bagatunganya amatora haiti imaze igihe mu kajagari n'umudugararo ariel henry yagiye ku butegetsi nyuma y'igandagurwa rya perezida jovenel moise yaremeye gutanga imihoho nk'uko abagizi ba nabi bateje umudugararo babisaba gusa asigura ko imihoho yiwe izoja mu ngiro ari uko hagenywe uwumusubirira nk'umushikiranganji wa mbere mu kurindira ko inzego mfatakibanza za hayiti zishingwa abanyagihugu b'ico gihugu babandanya kugarizwa n'umutekano muke uterwa n'abagizi ba nabi bagenzura hafi igihugu cose
murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook kuri voa radiyo yacu no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu burundi minisiteri y'umutekano iraburira abayoboke ba depite agaton rwasa uherutse kwirukanwa ku buyobozi bw'ishyaka cnl ko bazafatwa bashyikirizwe ubutabera baregwa guhungabanya umudendezo wa rubanda no gutera ubwoba abayobozi b'igihugu radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye inkuru yifashishije abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na thierrive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri umuvugizi w'ubwo bushikiranganji liyetena koroneli w'igipolisi pierre nkurikiye yavuze ko hari abayitirira abayoboke b'umushingamateka agatogwasa bariko baca mu mihana basinyisha ibipapuro ngo hakaba n'abandi batanga ubutumwa bwanditse hamwe n'amajwi ku mbuga hwaniro nka whatsapp bitera ubwoba n'indongozi z'igihugu atatomoye izo arizo yaragabishije abo bayoboke b'uwo mushingamateka ko bagiye gufatwa bagashigwa imbere y'ubutungane muri ino minsi hari abantu biyitirira ngo ni abayoboke b'umushingamateka wa sagato bagize iminsi baza baraca mu mihana y'abantu ngo basinyishe ibintu by'ibipapuro si n'ibyo gusa bakora hariho n'ubutumwa bagenda batanga haba mu kubwandika kuri izi mbuga za gihuri cyangwa gutanga ubutumwa bw'amajwi bacisha cyane cyane muri za gihuri kimwe bita watsapu ubutumwa bufite intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano bakanagomba gutera ubwoba indongozi zimwe zimwe za kino gihugu aha rero twagomba tubagabisha tubamenyesha yuko ibyo bariko barakora ari ibyaha kandi ko ibyaha bigiye ibyo byaha bigiye gutohozwa ko neza kugira ngo bafatwe hanyuma amategeko akurikizwe ibyo bishikirizwa na koroneli Pierre nkurikiye biriyamirizwa n'abayoboke b'umushingamateka hagati wo gwasa naho batavugiye kuri mikoro z'ijwi ry'amerika batangaza bati ibyo twe ntibidutera ubwoba kuko n'urugamba rwa politike kandi ntidutezura kuko twamye duharanira ikurikizwa ry'amategeko ntidushobora gusasira indaviho nyangwa ryayo nk'ubu abanywanyi bariko baragigwa ko iterabwoba hadasizwe inyuma amarementanya kuri bo ibyatangajwe na leta ni ubutumwa bw'iterabwoba n'amarementanya bimenanya byibonekeza cyane mu gisagara ca Bujumbura no muri zimwe mu ntara zo hagati mu gihugu kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatatu uyu mwaka Simoni Bizimungu yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe Senere ku burongozi bwari bwashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda akaba kandi ari ku ruhande rwa gato gwasa mu itangazo rigenewe bimenyesha amakuru yamenyesheje ko umugambwe Senere wiyamirije wivuye inyuma ico citwa ikoraniro ridasanzwe ryabereye ingozi n'ibyafundikiwemo byose iryo tangazo rya yariyamirije kandi n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu martin iteretse yemeza ko nestor igira uko ishaka ari warongoye umugambwe senere akanawuserukira imbere y'amategeko bizimungu avuga ko amategeko yahonyanzwe yamenyesheje kandi ko ingingo y'umushikiranganji yemeza ibyavuye muri iryo koraniro ridasanzwe iraba abagyitabye ariko itaraba inyankamugayo simoni bizimungu n'ubu avuga ko ari wakiri umunyamabanga w'umugambwe senere muri iryo tangazo yabandanije asaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hagufi ihonyangwa ry'amategeko agateka kazina muntu n'ubwigenge bw'imigambwe biriko biraba mu burundi yarongeye atera akamenya nka mugayo azisaba gutekana kuguma mu bumwe no kwirinda ubutumwa buvuga ku mugambwe senere butavuye ku ndongozi kuva ku itariki icumi ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hamaze gufatwa abanywanyi b'uwo mushingamateka hagati wo gwasa mirongo icenda na batandatu ariko abagera kuri mirongo umunani na batandatu baramaze kurekugwa hari n'abakenyezi babiri uwizeye imana jacqueline yatwara umugambwe senere mu ntara nshasha ya buhumuza yafashwe ku wa cumi na gatatu uku kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane na nibiranije anyesi yatwara abakenyezi ba senere mu ntara ya kayanza yafashwe ku itariki icumi ukwezi kwa gatatu uyu mwaka amakuru yamenyekanye ariko ataremezwa n'inzego za leta avuga ko bose boba bafungiwe mu biro by'iperereza ry'uburundi radiyo ijwi ry'amerika hano muri leta zunze ubumwe za amerika umuryango wa eric nshimiye uramagana ifungwa rye nshimiye yatawe muri yombi mu cyumweru gishize n'inzego z'umutekano muri leta ya ohio iri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu akurikiranweho ibyaha byo kubeshya guverinoma ya amerika ku ruhare yaba yaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda kugira ngo abone ubuhungiro n'ubwenegihugu umuryango we uremeza ko ibyo aregwa ari ibihimbano mugenzi wacu jeffre mutagoma yabajije oliver nsenga mukuru wa eric nshimiye aho bahera bemeza ko ari umwere impamvu tubivuga n'imwe ni uko ibi byose byahereye ko yagiye gutanga ubuhamya bw'ababuranyi ubuhamya bw'undi muntu wari warezwe uwari warezwe ariko ubwo buhamya bwe bwari bushinzwe ku cyo azi kuri uwo muntu atari ku byo uwo muntu aregwa yakoze none gutanga ubuhamya mu rubanza rw'undi muntu byahinduka gute ikibazo muvuga yuko aricyo cyatumye afatwa yashinjuraga uwo muntu mbese abishyizemo imbaraga nyinshi kubera uko yari amwizeye noneho abantu mbese baba bakoze iyo dosiye yo gushinja uwo muntu batangira nawe mbese nko kumuhana cyangwa kumucecekesha cyangwa gucecekesha undi muntu uzabikora kandi ibyaha aregwa bisobanutse byanditse biri hariya murahera he muvuga ko bashatse kumuhana cyangwa kumucecekesha cyangwa no gucecekesha undi uzabikora ibyo baregaga uwo muntu yagiye gutangira ubuhamya nibyo bafashe barabiterura babishyira kuri eric ariko bwana nsenga urwego rushinzwe umutekano hano muri amerika rwasohoye itangazo rivuga yuko ibyo eric aregwa ari ibintu bimaze imyaka hafi mirongo itatu ni ibintu byari bisanzweho babifite bitegereje ibyo ndumva biruhije kubyemera kuko iyo abaye ifite icyo gihe ni iki cyatumye bategereje imyaka mirongo itatu hanyuma yaza gutanga ubuhamya akaba ariho bamufata ikindi kuba bavuga ko iyo dosiye babifite ntibivuga ko ari ukuri ariko ibintu bavugamo ni ibintu bigaragara bishingiye ku ngingo bemeza aho yari ari ibyo yakoraga abamubonye kandi namwe mu itangazo mwasohoye muravuga ko ari umupapa mwiza ko ari umunyamico myiza ariko ntabwo muhakana ngo muvuge ngo ikintu runaka ntiyagikoze murahakana muri rusange mu by'ukuri turabihakana muri rusange ariko ntabwo dushaka kubyinjiramo kubera ko twizere ko tuzabona uburyo bwo gutanga ubwo buhamya hari abantu benshi bakijije ibyo byaha hari abo batwaye mu rwanda bimwe turabikurikira kuri izo manza z'abo bantu ugasanga babagejeje mu rwanda ababashinjaga bose bahinduye ibyo bavuze mbere mu by'ukuri iki ni ikibazo gishingiye ko umuntu uvuga ibitandukanye n'ibyo bashaka nta kintu akwiye kuvuga gusa ngewe nk'uko nzi murumuna wanjye ateye n'imyumvire ye n'ukwemera kwe ntabwo yari kureka umuntu azi ko abesherwa ngo agende ntacyo avuzeho ibi mbese ibi bintu ni bya bindi bituma wibaza niba buri gihe ikinyoma kigomba gutsinda ukuri niba imbaraga arizo zikoreshwa kugira ngo abantu bagere ku bindi bashaka none se ko wumva mwemeza ko bamubeshyera kuki mutareka ngo ajye imbere y'ubutabera niba ntacyo mwikanga agaragaze ko ari umwere mureke ubutabera bukora akazi kabwo ntacyo twikanga ariko nta n'ubwo dusuzugura abazanye ibi bintu icyo bashaka kugeraho kuko urebye ukuntu babikoze bagahita babitangaza ahantu hose kandi bazi ko nyine umuntu hamwe n'icyangwa ahamijwe mu rukiko wareba mu rwanda ugasanga bose nibyo bafite nibyo bari kuvuga gusa inzego za amerika ndashaka kuvuga inzego z'iperereza inzego z'ubutabera ubaye muri iki gihugu igihe kirekire urabizi uko gikora ntabwo bapfa gufata umuntu batakoze iperereza ubwabo ngo bacengere binjire mu bintu bamenye ibyo ari byo mbere yo kumufata ndabyumva nta bantu badakora amakosa kandi sisiteme zino nizo abantu bo mu rwanda baza gukurikiza ubundi nk'ino leta n'ubucamanza biratandukanye n'inkiko abazungu tuzi uko bateye iyo ubabwiye ikintu bahita bakemera ntabwo bameze nkatwe twakuriye mu mico yo kubeshya nta bucamanza nta sisiteme itagira intege nke umuvandimwe wawe ni wowe mukuru uremeza yuko nta cyaha afite bakaba ari byo bamusize hari ubwoba wowe ufite ko nawe igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuba bagukurikiranaho icyaha nk'icyo ngicyo none se hari icyo murusha amakuru bamufiteho nanjye bayamfiteho n'undi muntu wese bwana Oliver nsenga uri mukuru wa eric nshimiye reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika nawe urakoze cyane nyuma yo kuvugana na Oliver nsenga wo mu muryango wa eric nshimiye radiyo ijwi rya amerika yavuganye kandi na jason nshimye umuyobozi wa ibuka hano muri leta zunze ubumwe za amerika imubaza icyo biteze ku butabera yavuganye na mugenzi wacu tim ishimwe ubutabera ni ikintu cy'ingenzi kandi kinafasha mu kuzana healing cyangwa nakwita healing mu barokotse kuko twifuza yuko abantu baba barabigizemo uruhare baba bibishe mu mahanga babibazwa hari igihe usanga inzego zimwe zibigendamo buhoro cyane cyane zo muri international community rero iyo umuntu wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi afashwe tubifata ikintu gikomeye kandi kidushimisha kuko ubutabera buba buri gutanga muri ibi bihe u rwanda rwenda kwinjira mu bihe byo kwibuka kuba ubu ari bwo eric nshimiye afashwe mushobora kubihuza gute bisobanuye iki bisobanuye byinshi ariko cyane cyane bisobanuye ni ko ubutabera butajya busaza kandi n'icyaha cya jenoside kikajya gisaza ah, hari abazafatwa na nyuma yaho hari abafashwe mbere yaho Ah, icyo bisobanura rero ni uko ah, bakoze amahano abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakomeza kwidegenja iki cyaho kizagera haba ari imyaka mirongo itatu niyo warubuze cyangwa hari iri inyuma ah, no kuri mirongo ine ni uko ubutabera buzabakurikirana byanze bikunze jason nshimye umuyobozi wa ibuka hano muri amerika ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika bakoze namwe radiyo ijwi rya amerika noneho tujye muri tanzania abana ibihumbi bitandatu na magana ane na mirongo itanu bataye amashuri shingiro mu nkambi y'impunzi ya nduta mu gihe cy'amezi atanu ashize ababyeyi babo babakuramo kubera nk'uko babivuga impungenge bafite z'uko bashobora gutandukana nabo leta iramutse ibaguye gitumo ikabacyura mu gihugu cyabo ku ngufu igihe icyo ari cyo cyose james jovini muri tanzania yaduteguriye inkuru irambuye ibyo bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe international rescue committee irc igisata kijejwe inyigisho n'amashuri mu nkambi ya nduta rivuga ko benshi mu bahevye kwiga ni abana bari munsi y'imyaka cumi n'ine biga mu mashure yo mu ntango gushika mu wa kane iryo shyirahamwe ryabivugiye mu nama yari ihagarikiwe na leta ya tanzania kuri uyu wa mbere mu nkambi ya nduta mu ntumbero yo kubandanya ihimiriza impunzi gutaha ku bushake nyuma y'aho bazatabukanwa ku ngufu hafi y'abaserukizi b'amashyirahamwe arenga mirongo itatu yita ku mpunzi yaritabiriye iyo nama muri iyo nama ishyirahamwe international rescue committee ryatanze ibitigiri by'abigeme canke abahungu baheba kwiga gusa ryemeza ko benshi mu babyeyi bakura abana babo mu mashuri ku mvo yo gutinya gutandukana n'abana babo mu gihe leta ya tanzania yohava ibatahukana itabateguje bamwe mu babyeyi bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko imigambi ya leta ya tanzania yo kubatahukana ku nguvu yagiye irabaca intege Eh, muri rusangi abavyeyi bose nta kamo bitaba ko gutwara abana ku ishure bose basa n'abacitse ivutu kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ivyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana ku ishure kuko natwe abavyeyi dufise ubwoba kw'ivyo bintu twese nta migambi usanga turiko turarangura isa n'iyahagaze bivanye nu- nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashobora kuduhungura hanyuma n'abana nyene bariko baratwihweza bakabona yuko dufise ubwoba twebwe abavyeyi ugaca usanga rero nabo nyene aho bari u- baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturavye babona yuko dufise ubwoba hari ubwoba bwinshi kuri icyo- kubera ibyo bihuha bariko baravuga nk'uko batwakiriye turi impunzi barekuye kutworohereza abana bakiga batekanye bafise umutima ugumwe uri hamwe bakaraba ukungene bobigenza kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri ko nabo nyene bagiye ku ishuri bumva ibihuha vyinshi ntibakurikirana n'ishure tubona ko mengana umujuraguriko bamwe ti ishure abandi ni ukwirukanwa twiko twabuze ico dufata n'ico tureka benshi mu bahevye amashure nta kazi bafise bakora kiretse gucungera abana bakiri bato mu miryango mu gihe abavyeyi baba bagiye gushakisha ibyo batunga bamwe mu bana babwiye ijwi rya amerika ko bahevye amashure ku mvo yo kuguma muhira gucungera barumuna babo jewe muri make ndagarukiye mu- mu mwaka wa kane ndaciye mpeba Nawe nk'ubu ndaravye kuja kw'ishure ngize ati none ndaja kw'ishure ntabana bonyene ngaho mu nzu kati nge nyene manda vyihoze nyene ndagumye ngaho nyene none nanje kare kama ndicara ngaho mba ndaraba abana muhira nk'ubu ngaho dutiga turi abana benshi amakuru dukura mu itangazo ryasohowe na leta ya tanzania mu kwezi kwa mbere umwaka turimwo yerekana ko mu mpera z'ukwezi kwa kane leta izokugara amashure shingiro atanu yo mu nkambi ya nduta mu ntumbero yo gutunganya imigambi yo kuzokugara burundu iyo nkambi ibyo bibazo harimwo no kutaronswa imfashanyo zigenewe abanyeshure zikwiye byagiye biraca intege y'abavyeyi gutyo bakabona ko amashure atagira akamaro mu nkambi turarindiye ikizovamwo ntavyo tuzi twebwe ko nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya turarindiye ico bazotubarira impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza abazokwiga nyene bafyuye amaso kubera ata mahoro bazoba bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana mugabo nk'igisabo nka twebwe impunzi eh, twasaba yuko nka leta ya tanzania ishobora kuguma ibandanya iduhereza ubuhungiro kuko umwe umwe wese afise ico eh, yahunze Ah, mugabo bibonekana yuko badutwaye ku nguvu urya muntu yagize ico ahunga kitarahera eh, ataho aba ariko araja rero bakabandanya baduhereza ubuhungiro nihagera ico twahunze gihunze giheze hanyuma tukazobona guhunguka gusa leta ya tanzania isanga impunzi zagiye zirahindura inkambi za nduta na nyarugusu nk'ikirindiro cyo kuvyara abana bazoteza ikibazo mu myaka iza mu gihe badashaka gutaha mu gihugu cabibarutse kugira baje ku ishure bisanzuye ivyo vyemezwa na sudi mwakibasi umuyobozi ajejwe ibibazo vy'impunzi mu gihugu ca tanzania Hapa mmegeuza kambi kama sehemu ya kuzalisha watoto ambao wataleta shida huko mbele.
Aba byahinduye nk'ikirindiro cyo kubyara abana batozana batoteza ibibazo mu myaka iza mu bitigi bitangwa n'ishirahamwe international rescue committee igisata kijejwe ibibazo by'abanyeshure inkambi ya nduta ituyemwo abanyeshure hafi ibihumbi mirongo ibiri majana atatu mirongo ine n'itanu bo mu mashure shingiro muri bo hafi ibihumbi mirongo itandatu majana ane na mirongo itanu barahevye kwiga bivanye n'ibibazo bibabangamiye muri iki gihe kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bwijwi ry'amerika noneho tujye mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali y'ijwi ry'amerika bitarenze iki cyumweru hariyongeraho fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi bizatuma rero radiyo ijwi ry'amerika yumvikana neza mu burengerazuba bw'igihugu ndetse no mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa gatatu ku manywa temistokle mutijima yari ku musozi wa karongi kureba aho imirimo igeze abiganiraho na venuste nshimiyimana kugeza ubu urebye nanjye ubu hahagaze mbibona uko bimeze antene zarazamutse zirahari mbese ibiri gukorwa ni imirimo ya nyuma abatekinisiye barimo kuyikora rwose bari gukorana umwete eh, batugaragariza ko bitarenze iki cyumweru radiyo iraba yatangiye kumvikana kuri uyu murongo mushya none uwo murongo mushya uzaba ufite ubushobozi bungana iki bwo gutambutsa ibiganiro by'ijwi ry'amerika muri ako karere ni umurongo uzaba ufite ubushobozi bwo gutambutsa ibiganiro muri iki gice cy'uburengerazuba umurongo ijwi rya amerika ryavugiragaho ntabwo wabashaga kugera muri iki gice neza ni umuyoboro rero uzaba ufite ubushobozi bwo gusakaza ibiganiro by'ijwi rya amerika atari hano muri karongi gusa ahubwo no mu tundi turere tw'intara y'uburengerazuba turimo rutsiro turimo nyamasheke rusizi bikarenga ukambuka ukagera no hakurya mu gice cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu burasirazuba ariko kugira ngo bisobanuke neza nabajije ubushobozi mu bijyanye na tekinike umwe mu batekinisiye urimo gutunganya imirimo y'uyu muyoboro witwa shumbusho deni yabisobanuye neza rero ubushobozi bwa ziriya antene mubona hano hazaba hari insakazamajwi ifite imbaraga cyangwa se ubushobozi bwa wate ibihumbi bibiri hanyuma izo rero zirahagije cyane ku buryo iki gice cyose cy'iburengerazuba aho bifuje kugeza ubutumwa cyangwa se kugeza iyo sinyare irahagera nta kibazo none kuba ijwi ry'amerika igiye gutangira kumvikana muri ako gace mu burengerazuba bw'u rwanda byakiriwe bite n'abatuye muri ako karere abaturage batuye muri ibi bice bashimye cyane rwose uburyo bagiye kujya bakurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika abo twabashije kuganira hari abatugaragarije ko babyumvaga bigoranye cyane kuri uyu murongo twari dusanga nk'umwe w'ijana na kane n'ibice bitatu ariko bakaryoherwa rwose n'ibiganiro dutambutsa bakababazwa rero cyangwa bagaterwa ishavu n'uko bitabageraho uko bikwiye ni inkuru nziza rero kuri aba baturage nabo akanyamuneza kabo abakurikira ijwi ry'amerika bakiyumvira batewe no kuba bagiye noneho kumva ijwi ry'amerika neza mbega kereka nk'uri nk'ahantu mu gahinga niho niho ukunda kuyumva nk'ubu ugiye nko mu gace kuko hegeye y'uyu musozi ntabwo wayumva ivurira nk'ahangaha haba hitaruye hirengeye niho dushobora kuyumva uwo murongo uje tukajya twumva hariho ibintu bidufashije nko mu myumvire kuba hari ikintu mbese byagufashaho mu mibereho ushobora kubyumva uwo murongo uje uzaho ibyo bintu bidufasha nyine nta kibazo agasaro kaburaga agakunda cyane ako kaganiro agasaro kaburaga jya numvaho ukuntu abana bari kumenya ababyeyi babo nkumvaho ukuntu ababyeyi bari kubona abana babo kandi byari ibintu bari barabuze nuko nyine mugumye mutere imbere nshuti muduteze amatwi uyu murongo mushya wa radiyo ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda i karongi tubibutse ko ari fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu aha kandi niho aya makuru ahumurije mbashimiye ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama